Iri ni ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe mwaramutse neza inshuti muduteze amatwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo mbahaye ikaze kuri radiyo ijwi ry'amerika turahera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari arakurikirwa n'ikiganiro ejo naho saa kumi n'ebyiri turabagezaho ikiganiro dusangira ijambo amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari abantu cumi na babiri bakekwa kuba abagizi ba nabi bamaze igihe bahungabanya umutekano mu nkambi ya nduta na mutenderi mu gihugu cya tanzania kuri uyu wa gatanu bishwe n'igipolisi muri komine kibondo abandi batandatu bafatirwa mu burundi ibindi kuri iyi nkuru tubibaze umunyamakuru w'ijwi ry'amerika james jovini uri muri tanzania urongoye igipolisi mu ntara ya kigoma martin otieno mu kiganiro n'abanyamakuru kuri uyu wa gatandatu yavuze yuko ingingo y'igipolisi cy'u burundi na tanzania yo gukorana mu ntumbero yo guhanahana amakuru niyifashije igipolisi kwica abo bagizi ba nabi abo bantu cumi na babiri bakekwa ko ari abarundi bavanze n'abatanzania bishwe mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu itariki cumi na zitatu z'ukwezi kw'icenda muri komine kibondo bari mu mayira yabo abajyana mu nkambi no mu yindi mitumba ya komine kibondo uwo murwi w'abakozi ba nabi ukekwa ko ari abantu barenga mirongo ibiri na batanu bamwe muri bo baciye bahungira mu gihugu cy'u Burundi ariko ihanahana ry'amakuru hagati y'igipolisi cy'u Burundi na Tanzania ryafashije gufatwa kw'abagizi ba nabi indwi bavuye mu gihugu cya Tanzania aho bariko barahunga igipolisi cya Tanzania.
Ndugu waandishi habari, hapa tulipo tuko mpakani, ni kati mpaka wa Tanzania na Burundi. E, tuko na wenzetu jeshi la polisi la Burundi, lakini pia lipo jeshi la polisi la Tanzania.
Banyamakuru, aha turi ku rubibe rw'igihugu cya Tanzania no Burundi. Murabona yuko turi kumwe n'abagenzi bacu bo mu Burundi, mumenye yuko ari mu ntumbero yo guhanahana amakuru y'abagizi ba nabi.
Wanatupa, tunabadilishana taarifa, na kwa sababu ya kubadilishana hizo taarifa zimekuwa zikileta matokeo chanya.
Rero tugiye gushira mu ngiro iyo ngingo yo guhanahana amakuru, ndazi mwabonye yuko ifashije gufata abagizi ba nabi, abandi bishwe. Murabona kandi yuko twafashe n'ibirwanisho bakora ubwo rero ubu bumwe bugiye kudufasha kugabanya ibyo bitero mu nkambi n'inyuma y'inkambi wamekuwa wakisumbua.
Nyuma y'icyo gikorwa igipolisi cyo muri komine Gisuru mu ntara ya Ruyigi baciye bahura na bagenzi babo bo muri Tanzania, urubibe rwa Tanzania n'u Burundi aho bakoranye inama mu ntumbero yo kubandanya guhanahana amakuru no gukora amatohoza y'abakozi ba nabi bama bahungabanije umutekano w'impunzi zahungiye mu gihugu cya Tanzania hamwe n'abaturanyi bazo. Uyu ni umuvugirizi w'igipolisi mu gihugu cy'u Burundi Pierre Nkurikiye.
Ngaho imbere yacu murabona inkozi z'ikibi zishika kuri indwi n'ibigwanisho zafatanywe uyu rero n'umugwi w'inkozi z'ikibi karuhariwe e, usanzwe uhungabanya umutekano ngaha ku mbibe ibihugu bihana aba mubona bose n'abarundi ariko umugwi wose ugizwe harimwo n'abatanzania muri bo rero hariho abaza barapfuye bariko mu bikorwa vyo kubarondera e, hariho rero n'aba bafashwe hariho n'abandi bakironderwa aba bose rero mubona ngaha bose n'abarundi bava mu ikambi z'impunzi zo muri Tanzania bava muri izo kambi rero bagaca baza guhungabanya umutekano bisha abantu bivya abantu muri Tanzania baca bahungira ku ruhande rw'u Burundi ibigwanisho bagaca banyegeza muri bino vyatsi mubona ngaha ku mupaka hanyuma iyo baje mu Burundi naho bagakora nk'ivyo ubwo bugizi bwa nabi nk'ubwo naho nyene babakomye baca bahungira muri Tanzania aba rero bagiye muri Tanzania biyita impunzi baca barabakira ngo ni impunzi kumbe ni inkozi z'ikibi ikibazo c'umutekano muke mu nkambi z'abarundi mu gihugu ca Tanzania hamwe no mu baturanyi bazo cama zavuzwe aho minsi yose impunzi zidoga yuko ziriko zirahungabanirizwa umutekano wazo n'abagizi ba nabi bakora ibitero bimwe bimwe bivana n'imvo za politike ibindi ari ivy'abishakira amafaranga umutekano muke mu nkambi z'abarundi zanduta mutendere na nyarugusu watumye igihugu ca tanzania cugara burundu amasoko rusangi ahora ahuza impunzi hamwe n'abaturanyi bazo mu ntumbero yo gushakisha amahoro akwiye iyo ngingo ishinzwe yo guhanahana amakuru y'abagizi ba nabi bitegekanywa yuko yuko izofasha hanini gukemura ikibazo cy'umutekano muke wama wibonekeje mu nkambi no mu baturanyi bazo kuva muri district kibondo mu ntara ya kigoma james jovini ku bw'ijwi ry'amerika abaturage b'abakongomani bo mu bwoko bw'abanyamurenge batuye mu misozi miremire ya minembwe iherereye muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo baratabaza imiryango mpuzamahanga kugira ngo ikumire ibitero abarwanyi b'abamayimayi barimo kubagabaho ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika uri iminembwe vedaste ngabo hirya no hino ku misozi yo mu muzinda nyabibugu runundu na kiziba wahuraga n'abagore abana ndetse n'abagabo bashoreye inka berekeza kuri monisco abandi nabo berekeza muri lokarite y'irundu kubera ibitero by'abagwanyi b'abamayimayi nyabeza nyakirama iwe n'abandi baturage b'abanyamurenge babarirwa mu magana twabasanze kuri monisco bari gusaba ubuhungiro twaka tubyuka tukabyukira ku rusasu ntitwamenye iyo baturutse twaje nimba baraye iruhande rw'amazu ntitubizi umuntu yakasohoka kwama wirwanga twirwanga tuza kuri monisike ngo dushike kuri monisiko banga kudukingurira twirishiye hano hanze abana bamwe ko barahwera n'inzara babuze uko twabuze uko tubafata harera joseph ari mu bagize sosiyete sivile yo mu minembwe avuga yuko ibi bitero by'abagwanyi b'abamayimayi bari kugaba ku baturage b'abanyamurenge harimo akagambane k'abasirikare ba leta ya congo fardc kuko imihana iri gusha inka zikanyagwa abaturage bagapfa leta irebera mu minembwe dufite akababaro kenshi kuba minembwe kuri none iha isambuka kandi igitangaje igasambuka turi kumwe n'ingabo z'igihugu turi kumwe hano n'umujenerali waje guhagararira ingabo turi kumwe n'abakoloneri batabarika turi kumwe n'abasirikare bari hano muri santa imihana yacu yose kirasha igasha bahari nibyo navuze ni akagambane kandi karimwo bamwe mu basirikare b'igihugu ni ikibazo kiri politike tutazi kuko ntitwumva uburyo imihana yosambuka dufite abasirikare dufite monisco kandi bari mu karere baje kwirundanya ahantu muri centre ikigaragara ni nk'aho baporoteja ahantu bari byumvikana ko baporoteje ubuzima bwabo ariko badaporoteja akarere batuyemo abaturage n'ibintu byabo inka zaranyazwe hano akerike kilometere n'aho abasirikare bari no muri santa urumva rero icyo ni ikibazo kiremereye imihana yahiye ya rutigita ya masha ya karongozi ya ruhemba ndetse na gahwera imaze gusha rugabano karindwi ubu nyine intambara irimo abaturage bonyine niho baba bagerageza kwigwanaho bimira ko abantu batopfa batopfana n'abana turatabaza kominote interinasiyonale kuri ibi bibazo tugenda duhura nabyo koroneri byagoro antoine ugenzura abasirikare bakorera mu karere k'imisozi miremire ya minembwe yavuze yuko basubije inyuma ibitero by'abagwanyi ba mayimayi bari bateye kuri wa gatandatu mu mihana yo mu gahwera ruhemba ndetse na nyabibugu mu kiganiro depite moise nyarugabo yagiranye n'itangazamakuru yavuze yuko kuva tariki ya karindwi y'ukwezi kw'icyenda kugeza uyu munsi mu bitero bitandukanye abagwanyi ba mayimayi bagiye bagaba mu mihana y'abanyamurenge bamaze gutwika imihana irenga cumi n'itandatu banyaga inka zirenga ibihumbi bitatu igisirikare cya leta ya kongo kibirebera kuko ari aho mayimayi itwika imihana mu birometero bigera kuri bitatu n'arika igisirikare umuyobozi wa gisirikare mu minembwe koroneri byagoro antoine avuga yuko hari umujenerali de brigade uzwi ku izina rya toni magana uri mu minembwe waje gutangiza igikorwa cyo kurwanya imitwe yose yitwaje imbunda iri muri kano karere k'imisozi miremire vedaste ngabo ku bw'ijwi rya amerika mu minembwe mu ntara y'amajyepfo mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda usibye kutwumva ku maradiyo yanyu mushobora no kudukurikira ku rubuga rwacu rwa interineti ari rwo wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu ubu noneho ni umwanya w'ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu rwanda
ibihe byiza kuri mwe mwahisemo gutega amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu fm nk'uko mumaze kubimenyera uyu ni mwanya w'ikiganiro ejo ikiganiro mutegurwa n'umuryango ejo ko wifashisha itangazamakuru hagamijwe kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari iki kiganiro gihagarariwe n'ijye na roje mizero chrispin ku buhanga bw'ibyuma naho njye mwumva kuri mikoro kandi ubasuhuza nitwa jeme muhawe nayo mbahaye ikaze
kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo
mu muco nyarwanda iyo tuvuze umukobwa twumva ukwiye guko kuko iryo jambo riva ku nshinga y'ikinyarwanda gukwa ni ukuvuga ko umwifuza agomba kumuvana iwabo ari uko amaze kumukwa si mu rwanda gusa kuko no mu mico y'ibindi bihugu bitandukanye ku isi iyo umusore yabengutse umukobwa aramusaba akamukwa maze akabona kumuhabwaho umugore nyamara rero kuko ibinyejana n'ibinyagihumbi bigenda bisimburana uyu muco uragenda ukendera mu rwa gasabo aho usanga hari tumwe mu turere two mu rwanda turimo nyamasheke rusizi na rutsiro two mu ntara y'uburengerazuba akarere ka gisagara ko mu ntara y'amajyepfo bugesera mu ntara y'uburasirazuba na gicumbi yo mu ntara y'amajyaruguru aho umukobwa ari usaba akanaka umuhungu cyangwa se imiryango ye ikagira ikigenera umusore gakunda atwara umukobwa wabo nshuti bakunze b'ikiganirisho uyu munsi tugiye kuganira ku bakobwa bakwa abahungu aho usanga ababikora bavuga ko abagabo babuze turebera hamwe niba bikwiye mu muco nyarwanda nshuti bakunze b'ikiganirisho ni mu nyemere twandike n'ikiganiro cy'uyu munsi twumva abaturage bo mu mirenge ya nkombo na nkanka yo mu karere ka rusizi nkamwe mu hantu abakobwa bakwa abasore cyangwa bagafasha abahungu mu bundi buryo ngo bakunde babarongore aho benshi mu bo twaganiriye bavuga ko biterwa n'ubukene bw'abasore n'ubwinshi bw'abakobwa baba baragumiwe reka tubumve
ngewe mbona ikibazo ari uko inaha umubare w'abakobwa ari mwinshi cyane ugereranyije n'abahungu kabiri mbona ari ubukene buri mu bahungu binaha kuko mbona abakobwa baturusha gukora cyane ndetse nubwo atari twese ariko abakobwa binaha ntabwo bitinya bakora akazi kose kandi ikindi nanone navuga mbona inaha kuba umukobwa yaka umuhungu ari nk'umuco wenda nuko hamwe na hamwe mu gihugu bigenda bibaho wenda ariko bikaba ku ibanga bitamenyekanye ariko twebwe inaha ni umuco umukobwa kuba yafata amafaranga ku muhungu tubifata nk'ibintu byoroshye cyane ni kwa kundi rero umukobwa abona umusore adafite ikintu kugira ngo bubake urugo akamubwira ati ngewe hari icyo mfite kugira ngo dufashanye tubake dukore urugo nyine ni kwa umwe ntacyo mfite ngewe ndagifite cyangwa se hari n'igihe umukobwa aba akuze bigatuma ajya gushaka umusore akaba ari umukwa iyo umukobwa abona yifashe agerageza kugera gute kuba yafasha umusore kumufashisha nk'ibihumbi ijana cyangwa ibihumbi magana abiri biterwa n'uko umukobwa yifashe ariko si ukuvuga niba wa musore nawe w'umukene ariko uwishoboye ntabwo arindira ko umukobwa azajya kumufasha kubaka mbega muri make ntabwo ushobora kubona hano ku nkombo baganye inkiko kubera ko ubwo buringanire bwo kuringaniza ngo niba naguhaye ibintu ngo ningera iwanyu zakwereka ko nanjye ndi umugabo mu rugo hano umuco wa hano ni ukuvuga ngo umugabo ni umugabo niwe mutware mu rugo amazina nitwa valencia Mukabisengimana ntuye kuri iki kirwa cya nkombo mu kagari ka rugarura mu mudugudu wa gatura iyo urebye neza wenda hari ibintu bitandukanye abantu bashobora kuba bagenderaho hangewe ikintu mbona wenda cya mbere nabivugaho ni ubukene buba buri mu basore bya bindi yifashisha kugira ngo ajye guka umukobwa cyangwa se abe umukobwa biba bikeya bikaba ngombwa ko yifashisha umukobwa bakundana kugira ngo amusabe wenda amafaranga kugira bafatanye muri ubwo bukene rero bigatuma amubwira ati rero niba ufite amafaranga zana unkwe aho kugira ngo ngewe njye gugukwa aba ari ngombwa kubera ko ariwe ufite amafaranga tubane ikindi navuga ko ari ukugumirwa kw'abakobwa kuko nabwo niba abasore bafite ubukene aho umukobwa mu gihe utaragumirwa ntabwo byatuma umuhaba amafaranga kuko ahubwo nawe uba wumva ushaka umugabo akaba ariyo mpamvu wemera kumuhaha amafaranga ati nanjye mbona umugabo kuko utamushaka wavuga ati ntarorere zategereza wa mukiri uzaza nkwe aba ari we nsanga ya mukunze uyu mukobwa arabitanga bajya bibahana iyo bagiye iyo bamaze gusabana bajya bibahana cyane iyo bamaze kubitanga baba bakundanye nta kindi bigambo birenga aha ngaho ukuntu umukobwa abibona yabonye amaze gukura afite nka iriya myaka mirongo itatu makumyabiri n'itanu makumyabiri n'irindwi abona ari kugenda asaza akakubona nyine akakwishimira nawe ukamushima ukavuga bwana kugira ngo tuzabane shaka ibihumbi magana atatu nanjye nshake tubanze twubake noneho ngaruke nanjye ngusabe abakobwa bacu basigaye bakura yagira imyaka makumyabiri n'itanu mirongo itatu akaba atakibonye umutwara atamuhaye ku mafaranga bamaze gusaza hari igihe umusore agomba kubona ati ndajya kwishakira kariya gatoya ingasabe ndekuriya washaje agomba kukubaha nawe ukamwuha kuko mwarayubatse mwembi mushakana kandi mukundanye igituma bafashanya rero ni ubwumvikane baba bafitanye ni ubwumvikane baba bafitanye bumvikanye nyine uko bagiye kuzashinga urugo
arakoze cyane hitimana davide ku kiganiro yegeranye n'abo baturage nabo tubashimira ku bitekerezo byiza batanze mbibutse ko namwe muduteze amatwi mushobora kudusangiza ibitekerezo byanyu ingero cyangwa inyunganizi ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi y'abakobwa bakwa abasore ese mwe muravuga iki kuri uyu muco mutwandikira ubutumwa bugufi kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se kuri nimero yacu ya watsapu ariyo zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe mwadusangiza ibitekerezo byanyu kandi munyuze ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo facebook instagram twitter na youtube aho mujya ahashakishirizwa mukandika ijambo ijihitiye ko bifatanye nababwira iki rero nimukomeze mubyohereze ibitekerezo byanyu turaza kubicishamo amaso mu kanya nk'uko tubikesha ikinyamakuru igihe akadomo ko muri cyandikirwa mu rwanda mu nkuru yacyo yasohotse tariki ya mirongo itatu n'imwe z'ukwa munani bibiri na cumi n'umunani ifite umutwe ugira uti hari ababyeyi bahunga abasore ngo barongore abakobwa babo aho bamwe mu babyeyi bo mu turere twa nyabihu na rutsiro baganira iki kinyamakuru bavuga ko iyo umusore yakunze umukobwa wawe nta bushobozi afite ugomba kumuhunga inka amafaranga cyangwa isambu kugira ngo akunde amurongore umwe mu bakobwa bo mu karere ka gicumbi yabwiye iki kinyamakuru ko umusore azakakubwira ngo niba ushaka ko tuzabana urampe inkwano nzaguko wowe ufite amafaranga ukayamuha mu gihe umugore wo mu karere ka rutsiro we ahamya ko umusore yamurambagije akamubwira ko nta nkwano afite maze uwo mukobwa akamuha amafaranga ibihumbi magana abiri by'u rwanda ari nabyo yamukuye minisiteri y'uburinganire n'iterambere ry'umuryango yamaganiye imyumvire ya bamwe mu rubyiruko n'ababyeyi kuko itajyanye n'umuco nyarwanda kayitesi goreti ni umukozi ushinzwe kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina muri iyi minisiteri yavuze ko mu muco nyarwanda inkwano itangwa n'uruhande rw'umuhungu nk'ikimenyetso cy'ishimwe n'uburere bwiza umuyobozi w'ishami ry'umuco mu nteko nyarwanda y'ururimi n'umuco rarik bwana dogiteri nzabonimpa jacques yabwiye igihe ko babifata nk'ibintu by'inzaduka bidakwiye mu muco nyarwanda kuko mu muco w'u rwanda gusaba no gukwa bikorwa n'umuryango w'umusore yakomeje avuga ko ku bufatanye na minisiteri y'uburinganire n'iterambere ry'umuryango hagiye gutegurwa ibiganiro bazagirana n'urubyiruko hagamijwe kurwigisha ko kugira ngo urugo rushinge imizi atari ngombwa amafaranga ahubwo icya mbere ari urukundo nyamara n'ubwo ubuyobozi butangaza ibi hari imwe mu miryango yabanye muri ubu buryo kandi ihamya ko ibanye neza mu murenge wa bushenge ho mu karere ka nyamasheke hari umuryango twahaye amazina ya gashira bake na nyiraneza umaze imyaka itandatu ubana ukaba ufitanye abana babiri uyu mugabo n'uyu mugore abahamya ko babanye umugore amaze kumuha amafaranga ibihumbi magana ane by'u rwanda agakuramo magana atatu yamukoye ijana rikabafasha mu gutangira urugo rwabo rushya aba nabo baganiriye na mugenzi wacu david hitimana reka twumve ubuhamya bwabo
ya ni ikibazo cy'ubukene hari ukuntu nyine uba ufite nk'ubushobozi bwo kubaka inzu ukiyubaka inzu ukayihagarika kuzura ukayikorera n'amasuku ariko bikaba nk'ikibazo wenda nk'urugero kuko nta mwana ufite ubwo rero ngewe byambayeho ntabwo njya nakwiyemera kandi ari ibintu byabaye ino barabizi nta nubwo njya mbihakana kuko nta nubwo ari n'ububwa buriya ni ubutwari ku bakobwa njye nakundanye n'umukobwa nyine ndangije mugaragariza ikibazo mfite mu myubakire yanjye akajya agenda amfasha ntabwo yatisheri ndashaka sima nk'umunani akangurira nka tubiri noneho ngewe nyuma yampaye ibihumbi magana ane arambwira ati iyi niyo fondasiyo yo kubana nawe nanjye noneho ayo bihumbi magana ane nafashemo amafaranga ibihumbi magana atatu ndayamukwa bityo nsigarana ijana rizadufasha mu bukwe ubwo njye numva ko nyine njye n'umugore wanjye nta kibazo dufitanye mubanye gute noneho kugeza ubu umugore wanjye tubanye neza cyane kuko arankunda kandi nanjye ndamukunda nk'iyo turi mu rugo ntabwo ajya akunda kuvuga ko yamuhaye amafaranga ahubwo avuga yuko kumuha amafaranga byari mu nshingano ze ahubwo ngewe akanshimira yuko ayo mafaranga yangiriye akamaro ntigeze nyamurya nka kumwe bimwe byateye umukobwa guha amafaranga ngo mube mwakora poroje y'ubukwe ukayamurya ntumushake waranshimira ati warakoze nawe imana izabiguhembera inama nabagira nanjye nari imeze nka pe hari igihe wenda ukunda nk'umukobwa ukagira ikibazo cy'uko akurusha ubushobozi ahubwo nibyo dushaka kugira ngo dusayidirane gukunda umukobwa ukamutinya ngo akurusha ubushobozi oya ibyo ntabwo ari byo ahubwo we mwegera umubwire ngo ndagukunda ari ubwo umusobanure imbogamizi iri hagati yawe nawe yo kugira ngo mube mwabana azabyumva agufashe n'abagukunda niyo mpamvu nanjye nahisemo iyo nzira nabereye icyitegereza abandi nemera ko gufashwa atari ubugwari ahubwo biterwa n'ubwumvikane uba wagiranye n'umukunzi wawe ubwo rero icyo nagira bagenzi banjye bareke kwitinya uburinganire bwaraje nk'ukuntu kera nyine umugabo yabaga ari itegeko kuko umugore kubera uburinganire bwaje ndanze nabwo ati nta kintu mfite nanjye nkwa kandi byakunda n'ikimenyimenyi byaranabaye ese koko iby'umutware watubwiye ni ukuri yego ibyo babwiye ni ukuri ko twarafatikanije yarubatse ariko ko twakundanaga abwira ikibazo cye mba namuha amafaranga ibihumbi magana ane aba yakuramo amafaranga y'inkwano yo kunywa cyane rwose mufata nk'umutware wanjye kuko nta nubwo nshobora kuba namwita wakanaka cyangwa umuhamagare mu izina umuhamagara mvuga nyine umutware none ubu ngubu mubanye gute tubanye neza tubanye nyine turakundanye turafashanya byose
muri studio nakire mugenzi wanjye wikeza christera ugiye kutugezaho bimwe mu bitekerezo mumaze kutugezaho mu kiganiro cy'uyu munsi ku nsanganyamatsiko y'abakobwa bakw'abahungu uraho neza christera ndaho neza jaime makuru ki amakuru ni meza naheze rero mbona ureba ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye hari ibitekerezo bamaze gukusanya ntabwo akanya ukabitugezaho ndagaruka dukomeza n'ikiganiro mu kanya Ah, rero bakunzi b'ikiganiro kuri iyi nsanganyamatsiko y'abakobwa bakw'abahungu hari ubutumwa bumaze kutugeraho reka mpere kuri ivete aravuga ko ubundi umusore ari we wagatanze inkwano yaba adafite ubushobozi umukobwa akaba ari ubufite agaba umuhungu amafaranga akayaha iwo mukobwa kuko byose aba ari umuryango ndikumana we ati mu gihe umuhungu ari we ufite ubushobozi niwe ukwiye kuyatanga rwose niyo mugabo we ati byaba byiza ariko habanje kuba ubwumvikane ku mpande zombi ku musore n'umukobwa nta wundi ubyivanzemo atari ku kuba umukobwa yaka umuhungu ni bishya pe yasoje avuga ko ari wo mukobwa amurusha ubushobozi yayamuha ubundi akayatanga byitwa ko amukoye adelphine we ati kuba umukobwa yaha amafaranga umuhungu ntabirenze ati ni nk'uko n'umuhungu yayamuha gusa twagaye abahemuka nyuma yo kuyahabwa ezekiyeri we ati ubundi umusore niwe wagatanze inkwano ariko yaba nta bushobozi afite umukobwa amurusha amafaranga akayaha umuhungu eme ibi nibyo byari ibitekerezo bimaze kutugeraho ku mbuga nkoranyambaga urakoze cyane christera nanashimira mwe mwese mwatwohereje ibitekerezo byanyu mbabwira ngo mukomeze mubyohereze tuzabiheraho mu kiganiro ejo cy'ubutaha dogiteri kaniziyusi bihira ni umusaza w'imyaka mirongo itandatu akaba n'inararibonye mu muco nyarwanda avuga ko bidakwiye ko mu muco nyarwanda umukobwa ku musore ahubwo ko abasore badafite amafaranga n'ubushobozi bakagiye kwa sebukwe bakabahera bagena ubuntu kuko byahoze mu muco wo hambere ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu isingizwe marie claire
Eh, ubundi kuba umukobwa yaka umusore ntabwo ari byo rwose mu muco wacu eh, bigomba guhinduka ahubwo hahozeho umugeni w'ubuntu noneho umuhungu udafite ubushobozi cyangwa ababyeyi badafite ubushobozi bwo kumukwera uwo bakamuha umugeni w'ubuntu yari yemewe kandi byari n'umuco mwiza kuko icyo gihe nta muntu wa- wa- wabuzwaga eh, kubera ubushobozi buke ngo ngo ananirwe kuba yarongora cyangwa ananirwe kuba yashyingirwa ni ukuvuga ko rero twari dukwiye kurebera hamwe tugasubizaho umuco wa kera wo gutanga umugeni w'ubuntu noneho imiryango bitewe n'uwifite bakubakira abana ukize kurusha undi akaba ari we utanga kugira ngo hubakirwe wa muryango mushyashya ugiye kubaho ntituvuge ngo tugiye mu mico y'abanyamahanga nk'ibyo by'uko umukobwa ari uko umuhungu biba mu buhinde ariko nabo usanga bifite imbogamizi nyinshi ku buryo umukobwa unaniwe gukwa umuhungu cyangwa umukoye ngo inkwano nkeya hari n'igihe bamukubita bakaba banamwica ntabwo rero ibyo bintu tubishaka ko biza mu rwanda ahubwo twareba ukuntu umuco wacu wongera ugatera imbere u- hakaza abantu b'inararibonye bakajya ba- ba- bagira inama abakiri batoya kugira ngo bamenye uko umuco wagendaga noneho ntibakore ibintu bitigeze bikorwa mu muco wacu muragira muti kera habagaho umugeni w'ubuntu ariko dusanzwe tubona umusore ari we ujya guka umukobwa mu gihe byaba bihindutse hakajyaho uburyo umukobwa ari we wajya ukwa umuhungu ibyo bintu mutekereza ko byaba bimeze bite byagira izihe ngaruka ku gihugu cy'u rwanda ibyo ngibyo nta kamaro byaba bifite kuko umusore niwe urambagiza agakwa rero twebwe niyo umuco wakura twareba ibintu byiza biri mu mico y'ahandi tukaba twabiyongeramo ibyo ni ibintu byemewe ariko ntabwo umuco wacu wacika ngo twemeze ko umukobwa ari we uzasaba umuhungu kuko n'ubundi niyo wareba nta kintu bizatanga n'ubundi bazaba ari bake uzasanga ari umukobwa umwe ku gihumbi cyangwa ku bihumbi icumi uzajya gusaba akanakwa ariko n'ubu ntibigaragare bakavuga ko ari umuhungu wakoye kandi ari umukobwa wikuye ibyo bintu rero navuga by'ikinamico ni na bya bindi bazagera mu rugo hakaba rya kinamico ugasanga ntabwo bashobokanye twe rero icyo mbona ni uko umuco wacu twawushyigikira noneho aho tubonye ikibazo tukajya tugikosora kugira ngo kitazangiza wa muco wacu turagana ku musozo ni inama kimutanga kugira ngo umuco nyarwanda umuco wacu ntucike ariko nanone n'izo ngo zishingwe inama natanga ni uko ababyeyi twagombaga kugira inshingano zacu tukanazubahiriza noneho ba bandi bafite ikibazo tukabafasha ndetse tukaba twakwiteranya nk'ababyeyi wa musore uvuga ngo ntazabona inkwano inkwano tukaba twayimushakira tukaba twamufasha kubaka inzu abamo noneho akazarongora ari umuntu nawe wihagazeho kuko umuco wacu ntabwo wemera n'ubundi kera umuntu watungwaga n'umugore bamwitaga inganzu ntabwo rero twakwishimira ko mu muco wacu hazazamo inganzwa nyinshi kandi n'ubundi ikigaragara ni uko ari iterambere ry'umugore ari iterambere ry'umugabo bose wese ntawuhejwe ahubwo usigaye inyuma akagira ikibazo twagomba kureba ukuntu twamukura muri cya kibazo
dogiteri bihira ati imiryango yagashyize hamwe igashyigikira abana babo reka nsubizero kirisipe uri ku buhanga bw'ibyuma atuzamura indirimbo ko nashize niyo umuhanzi noresi turagaruka dukomeza n'ikiganiro mu kanya
muyaga uhugiwa abo waretse nka gutuma ukamubwira ko mukunda ko nashize ntabura aho kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo muyaga uhugiwa abo waretse nka gutuma ukamubwira ko mukunda ko nashize ntabura aho mbitera utuzatera intambwe imwe wenda izindi nzazitere kuko reka nanone nongere mpe kirisipe n'umwanya tugeze ibitekerezo mwatugejeho mu biganiro byatambutse ubushize turagaruka dusoza n'ikiganiro mu kanya kirisitera nguhaye ikaze nanone
jaime urakoze nanone kuma ikaze nk'uko bisanzwe tubanyura no mu butumwa muba mwaratugejejeho mu kiganiro kiba cyaratambutse rero ubutumwa ngiye kubagezaho bugiye kwibanda ku kiganiro cyagarukaga ku budasa ahubwo aba amahirwe yo kwimakaza umuco w'amahoro ku batuye akarere k'ibiyaga bigari aha twibazaga tuti mubona ari ubuhe budasa bukunda gukurura amakimbirane mu karere k'ibiyaga bigari dore ibitekerezo mwadusangije ndagije imana mu butumwa bwe avuga ko urubyiruko rukwiriye gutinyuka rugatanga ibitekerezo mu biganiro mbwirwaruhame kuko bifasha mu buzima ndetse no kungurana ibitekerezo n'urundi rubyiruko rwo mu karere uzamurira marceline uherereye i nyamagabe avuga ko abona ubudasa bukurura amakimbirane mu karere k'ibiyaga bigari ari amoko kudahuza ubwenegihugu cyangwa amadini aho usanga umusore n'umukobwa bakundana ariko ababyeyi bakabyanga ku bw'idini cyangwa ubwoko asoza avuga ko urubyiruko rugomba gushyira hamwe bakabirwanya jean ndayishimiye we mu butumwa bwe avuga ko akunda cyane ibitekerezo tubagezaho mu kiganiro naho ivod uherereye ku kicukiro avuga ko ubudasa bukurura amakimbirane mu karere k'ibiyaga bigari ari imico itandukanye bitewe n'ibihugu dukomereze ku butumwa bwa kwizera uvuga ko ubudasa kuri we ari amahirwe ati gusa urubyiruko rwagakwiriye gushyira hamwe rusenyera umugozi umwe rutitaye ku wo rukomoka namwe mudukurikiye mushobora kugira uruhare muri iki kiganiro mudusangiza ubutumwa cyangwa inyunganizi aho mwakwifashisha nimero ya telefoni igendanwa ariyo zeru karindwi umunani mirongo irindwi na gatanu mirongo inani na rimwe mirongo ine na rimwe rimwe cyangwa se zeru karindwi kabiri mirongo inani makumyabiri n'umunani makumyabiri na gatatu kabiri ndasubiramo zeru karindwi umunani mirongo irindwi na gatanu mirongo inani na rimwe mirongo ine na rimwe rimwe cyangwa se zeru karindwi kabiri mirongo inani makumyabiri n'umunani makumyabiri na gatatu kabiri mushobora no kwifashisha imbuga nkoranyambaga nka watsapu kuri nimero navuze haruguru ndetse no kuri facebook na instagram aho mujya hashakirwa mukandikamo ejo yufu eko mu ijambo rimwe dukomereze kuri dada uvuga ko ari i kigali mu butumwa bwe yagize ati muzatubarize amaradiyo mu rwanda impamvu adatanga sitaje ku babyifuza mugira n'izurire mu karere ka gicumbi avuga ko ubudasa butera amakimbirane mu karere k'ibiyaga bigari ari amoko reka ubutumwa bwa none tuwinire kuri afrodisi uri igikondo mu mujyi wa kigali aho avuga ko akunda cyane ikiganirisho ati kuva aho natangiriye kucyumva mfata rekodi y'ibiganiro byose afrodisi icyo nakubwira komereza aho kuko natwe turabakunda cyane reka minire aha ariko ubutumwa mukomeze mubwohereze tuzabuhiraho ku kiganiro cy'ubutaha njye mwabanye na rikisitira uwikeza ikiganiro ejo kirakomeje
urakoze cyane kirisitera nongera no gushimira abakunzi bacu kubw'ibitekerezo byiza byubaka batugejeje turasingira umusozo w'ikiganiro cy'uyu munsi ariko mbere yuko nsohoka muri sitidiyo reka manze nibutse abo twatangiranye n'abo tutatangiranye icyo twaganiragaho uyu munsi mu kiganiro cy'uyu munsi rero twaganiraga ku nsanganyamatsiko irebana n'abakobwa bakwa abahungu aho usanga babikora bavuga ko abagabo babuze nshimira n'itsinda ry'abanyamakuru ryamfashije gutegura iki kiganiro iki kiganiro cyari gihagarariwe n'igena roje mizero kirisiperi ku buhanga bw'ibyuma naho njye mwumvaga kuri mikoro nitwa jemi muhawe nayo ndabifuriza amahoro y'imana munagerwa na gahunda za radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro ejo naho ubutaha
ibi byashize byasigiye icy'urubyiruko ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo nk'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize twubaka ejo hatubereye ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko ikiganiro ejo mugikurikira kuri radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mugume ku maradiyo yanyu mu kanya gato cyane saa kumi n'ebyiri murakurikira ikiganiro dusangiye